iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese ndabaramukije aho muri hose hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze kuri radiyo yanyu rumwe mu rubyiruko cyane cyane rurangiza amashuri rukomeje kugarizwa n'ikibazo cy'ubushomeri mu bihugu bitandukanye birimo n'u rwanda n'uburundi leta zikomeje nazo kubashishikariza gushishikariza urwo rubyiruko kwihangira imirimo rumwe rugenda rubigeraho uyu munsi mu kiganiro muri isanga twatumiye umwe muri urwo rubyiruko kugira ngo atubwire bimwe mu byo yagezeho aduhe inama n'ibitekerezo atubwire aho yavuye n'aho nyine ageze ndetse n'ingorane cyangwa se inzitizi abona zishobora gutuma abantu batabasha kugera neza ku ntego biyemeje turabatumiye mwese rero namwe muze gutanga ibitekerezo byanyu cyangwa se muhamagare mubaze umutumirwa wacu ni sefasi nshimyumuremyi washinze uruganda uburanga porodagiti rukora amavuta n'amasabune mu byatsi bifite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara z'uruhu urwo ruganda rero rufite icyicaro mu majyaruguru y'u rwanda telefone yacu mwaduhamagaraho kugira ngo tuze kubaha ijambo muri kiganiro ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mushobora kandi no kutwoherereza nomero zanyu kuri facebook kuri whatsapp kuri iyo nomero none rero ikiganiro muri isanga ubu nibwo kigiye gutangira ikaze mwese muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika mbibutse ko hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Eugenia Mukankusi ntabatindiye rero nagira ngo twakire umutumirwa wacu muri kiganiro sefasi nshimye umuremyi uraho urakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika
muraho neza murakoze cyane kuduha ikaze Ye, mbanje no kugushimira uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire nagira ngo nari maze kubivuga mu kanya mvuga uruganda washinze uburanga porodagiti ko rukora amavuta n'amasabune mu byatsi bifite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara z'uruhu uruganda rukorera hehe kugira ngo abakenera ibyo mukora babe bamenya aho babisanga
murakoze cyane kandi dukomeje tubanje gushimira ijwi rya amerika uburyo eh, rikomeza kugira uruhare eh, mu gusangiza abatuye isi ariko by'umwihariko muri rusange abanyarwanda ndetse n'abaturanyi b'u rwanda barundi eh, ibyo abanyarwanda bakora ibibazo bibugarije ndetse n'uburyo byabonerwa umuti kandi bivuye muri bo uruganda uburanga porodagiti rero nashinze eh, dukicara mu karere ka musanze ni mu ntara y'amajyaruguru Eh, abazi muri ibyo bice eh, bitwa muri nyakinama nyakinama umurenge wa nkotsi neza ni ukuvuga ngo uruganda rukorera mu mazu ari inyuma y'umurenge wa nkotsi neza iyo wageze ku murenge wa nkotsi uh, umurenge wa nkotsi uri hepfo gato y'ishuri eh, ryitwa musanze polytechnic ni ishuri ri- ri- ryubatswe ry'imyuga eh, ni kaminuza y'imyuga y'ubumenyingiro yubatswe nyine mu karere ka musanze aho ngaho nyakinama mu murenge wa nkotsi tukaba dukorera rero neza inyuma y'umurenge wa nkotsi umurenge wa nkotsi ufatanye n'umurenge sako n'ubundi wa nkotsi ni hafi rero gatoya abamenyereye ibintu by'ubukerarugendo ni hafi gatoya ya buhanga eco park hazwi amateka cyane Eh, banavuga ko ari naho gihanga cyaranze inka n'ingoma yabaye ni nayo mpamvu hazwiho amateka haba ibyatsi haba inyoni zidasanzwe ni parike cyangwa se eh, ni ahantu abantu batandukanye bakunda gusura naho ngaho rero Mhm. none ukeneye ibyo bintu abisanga aho ngaho i musanze cyangwa se ashobora no kubibona n'ahandi mu bindi bice by'igihugu
Eh, birumvikana cyane nagira ngo nibutse n'abaduteze amatwi ku ngubu eh, turimo turakorera i kigali ahazwi ahasanzwe habera expo cyangwa imurikagurisha ubu eh, hateguwe imurikagurisha ariko by'umwihariko ryikorerwa mu rwanda ryitwa made in rwanda ubu uruganda Pro- buranga product rero rukaba narwo rwaritabiriye iri murikagurisha tukaba dufite n'igabanyuka cyangwa se kugabanyiriza abakiriya bacu ibiciro ku bicuruzwa turi rero muri expo eh, ubona ahantu muri tente nini eh, hirya gaterane k'ikororo ahantu haba haru- hatunganyije neza duteganye n'uruganda inyange narwo abanyarwanda bazi hari uburanga product rero ubwo nayemereye muri expo mamurikagurisha kugira ngo byumvikane niba tumurika tunagurisha ibicuruzwa byacu kuko twitabira amamurikagurisha biri hirya no hino mu gihugu kugeza kuri uyu munota eh, dufite abacuruzi bagera muri mirongo irindwi banini eh, basanzwe bacuruza eh, ibijyanye na produit cosmetic cyangwa se ibikoresho by'isuku n'isukura ndavuga amavuta n'amasabune abo rero niho tugenda twifashisha abacuruzi bamwe na bamwe tugashyiraho ibicuruzwa byacu aho duhereye ku rugo ujya kwishoborera ku rugo muri musanze ho waba uri mu karere ka musanze yaba iduka rinini yaba iritoya yaba kiyosike yaba ari umuntu wiga gucuruza ahera ku mavuta y'uburanga kubera ko bazi akamaro kayo n'amasabune yayo uvuga ngo uri mu karere ka musanze aho wakwinjira hose umuntu ucuruza ukamubaza ati ndashaka isabune y'uburanga buso ndashaka amavuta y'uburanga wa bojeri Eh, cyangwa ukamubaza uti ndangira amavuta eh, avura nk'ibiheri arinda ibihushi eh, a- a- avuritse nta yandi aguha ni amavuta y'uburanga cyangwa isabune y'uburanga no hirya no hino mu gihugu rero turahagarariwe i kigali turahagarariwe nyabugogo ku mashyirahamwe ku muryango wa mirongo irindwi na gatandatu ni inyuma gato Eh, mu karere ka ngororero ibyo ni mu ntara y'uburengerazuba turatarutse gato turahagarariwe bahita kwa moko jean damascene tukajya i gatumba naho ni mu karere ka ngororero kwa amuza cyangwa noseni tukajya za rubavu eh, za mahoko ah, kwa ba sebazungu rubavu mu mujyi ruva rubavu mu mujyi naho iduka wabarizamo wayabona tujya za nyabihu eh, ni ukuvuga ngo abacuruzi mirongo irindwi bari mu gihugu ni abakuru ni abaranguza ni hahandi abacuruzi batoya bajya kurangurira ubwo rero twifashisha abo bacuruzi ariko ubu ngubu tukaba turifite n'intego yo kuvuga ngo buri duka ku rindi buri supamaketi cyangwa se buri alimantasiyo hajya basanzwe bariza ibyo gukaraba ibyo kwisiga ibyo yubaza ukaraba uburanga wisiga uburanga ukomeze kubungabunga uburanga bw'uruhu rwawe Mm.
Eh, none sefasi nshimye umuremyi mwari muvuze ngo aho ngaho muri ako karere ka musanze habamo ibyatsi n'iki- nagira ngo mutubwire muri make igitekerezo cyo gushinga urwo ruganda cyakujemo gute
Eh, murakoze cyane Eh, mu buzima busanzwe nize eh, kaminuza ebyiri Eh, ubwa mbere nize eh, uburezi uburezi ariko kubwigisha mu mashuri yisumbuye ni ukuvuga muri kaminuza mu burezi abantu benshi bazi ishuri rikuru nderabarezi rya kigali eh, kigali institute of education kiye iyo nayizemo niga ubumenyi ariko niga kubwigisha iyo tuvuze ubumenyi eh, abenshi bumva shimi biyoloji imibare fizike nibyo bi- bita amasiyanse Eh, ubwo rero naharangije bibiri na cumi Eh, aba ari nabwo mpita ntangira ubushakashatsi ku byatsi Eh, ntabwo ubundi musanze nari nsanzwe amazi ni nabwo bwa mbere nari mpageze ariko kubera ubushakashatsi nakoraga eh, na- na- na- na- navugaga ko ngomba gukora amavuta mu byatsi kuko nabonaga nubwo abanyarwanda dufite ibyo dukora dukura hanze amasabune yo gukaraba amavuta yo kwisiga ndetse tukaba wenda dufite n'urundi ruganda mu gihugu runakomeye rukora amavuta n'amasabune ariko ugasanga abanyarwanda bakomeje kugarizwa no kwangirika k'uruhu rwabo bitewe n'udukoko dutandukanye nibwo nafashe icyemezo cyo gutangira ubwo bushakashatsi ku byatsi ubwoko mirongo itatu Eh, burya rero buri karere kagira umwihariko wako Eh, muri ubwo bushakashatsi nibwo naje kubona ko igicumbi cy'ibyatsi bitandukanye cyo twita medecine plant cyangwa se plant medicinal eh, kigaragara mu karere ka musanze Eh, nibwo nahita mfata icyemezo cyo kwimuka Nari natangiye umwuga w'uburezi ariko mpita mfata icyemezo cyo kujya gukomereza umwuga w'uburezi mu karere ka musanze ari nabwo naje kandi gukomeza no kongera kwiga eh, nshaka indi lisansi cyangwa se indi mpamyabushobozi ya kaminuza aho icyiciro cya kabiri aho nize n'ubundi ibijyanye n'ibarurisha n'ibare ry'ibitse mu bukungu statistic applied to economics yumvikanaga ko nshaka gukora ubushakashatsi ku byatsi eh, bifite udu- bifite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara z'uruhu ariko n'inzu intumbero yanjye ari ukuzakoramo bizinesi Mm.
Eh, nawe rero nk'umuntu wize ubwarimu ntibihagije kuba eh, naba nzi kuvura nkoresheje ibyatsi nkoresheje ireme ry'ubuvuzi bikora mu byatsi nkakoramo amasabune n'amavuta ahubwo biramukeneye ko menya ngo eh, si ibyo nzakora nzabigurisha ne ababikeneye ni bande isoko ririhe ibyo nibwo nahise rero njya no kwiga certificate applied to economics eh, mu- mu ishuri rikuru rya ines rurengeri ishuri ry'ubumenyingiro rya ines rurengeri ribonetse- riri mu karere ka musanze Eh, naje no kwagirira amahirwe ubwo bushakashatsi bwarangoye cyane kubera ko nta mikoro nari mfite ubuzima bwa mwarimu murabuzi amafaranga yembwa murayazi no kugira ngo agire ayasagura eh, ku bijyanye no gukodesha inzu ku bijyanye niba ufite umuryango kugira ngo ubone ibyo urya umwana yige biba bigoranye cyane kubera uwo mushahara Ru- noneho ninjira no mu bushakashatsi byari bihenze kuko ubushakashatsi nawe bariraga nkasanga ushobora guhagarara muri miliyoni cumi n'ebyiri byari amafaranga menshi kandi ubwo nizirangiza kwiga ishuri rikuru nderabarezi rya kigali byabaye ngombwa ko rero eh, ngira n'amahirwe ubwo nari ndi mu ishuri rikuru rya ines rurengeri eh, nanashimira eh, haje kubaho amarushanwa Isa- amavuta ama- a- byatumye nararangije kubikora ubushakashatsi ariko nta gihamya mfite, nta- ntacyo twita certificate of analysis cyangwa se igipapuro gitangwa na institution ifitiye uburenganzira cyerekana ko ibyo byatsi byawe n'ibyo uzabikoramo bifite ubushobozi bwo kugukiza indwara z'uruhu nk'umuntu wize siyanse najyaga muri laboratwari nkapima nkabona biravura nkakora- nkuramo isabune ariko ikibazo kiza kuba ngo siyanse cyangwa se nk'umuntu wize ubumenyi iyi miti uzajya wereka abantu kugira ngo bagire icyizere ko i- i- ibyo bagiye gukoresha koko bishobora kwica udukoko bitera indwara ku ruhu Eh, byarangoye n'icyo gihe kuko ntabwo nagombaga kubona amafaranga yo kwishyura ubushakashatsi nza kugira amahirwe hari bibiri na cumi na kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe ku itariki nyingiri ngo ndabyibuka neza Eh, rwanda eh, development board ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere cyari kirimo kugenda gishakisha mu kaminuza hose abanyeshuri bafite imishinga myiza imishinga yagirira abanyarwanda akamaro Eh, ubwo munsi nibwo ishuri rikuru rya ines rurengeri ryanyohereje nk'umukandida ugomba kurihagararira muri ayo makompetisiyo eh, y'abanyeshuri baturuka mu makaminuza yo mu rwanda Eh, urumva nabahagarariye niga statistika private economics ariko kubera ko nari nzwi eh, nk'umunyeshuri wagize icyo akora no- no muri indi kaminuza narize siyanse byatumye n'abahagararira kandi bafite n'andi ma eh, n'andi ma department harimo za biotechnology n'ibindi bambonagamo ubuhanga kandi babona ko ibyo nakoze bifite fata ubwo nagiye muri ayo marushanwa ngira n'amahirwe mu wa mbere Eh, ntabwo muri ayo marushanwa nahawe amafaranga kuko benshi bashobora kwitegerwa ko izahabwa amafaranga ariko eh, leta y'u rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere babashije kumufasha noneho gukora apuruvu cyangwa kwapuruvinga ko bya byatsi byanjye bishobora kwicaho ko dukoko dutera indwara ku ruhu tumisha mu malaboratwari atandukanye babasha kunyishyurira amwe mu mafaranga yari menshi ariko afite icyo avuze kuri njyewe nk'umwarimu utari ufite uko nakwigenza ubwo bibiri na cumi na gatatu sinatsinze eh, nari mfite ubushobozi buke cyane eh, nata- nashashe aho nakura amacupa nagiye uganda ko mu rwanda biraza kuza wenda mu mbogamizi nta nganda zihari zikora amacupa ariko hari impamvu ibitera Eh, njyana y'ibihumbi mirongo itandatu birangora no kugira ngo mbone amacupa urumva amafaranga nabwo ukigomba gukuramo na tike umuntu wese yabyumva ahubwo akagira ngo ni ibitangaza ingano uducupa dukeya mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na gatatu ku itariki enye nibwo nashyize amavuta yitwa uburanga bojeri ku isoko amacupa mirongo irindwi n'atanu yonyine niyo natangiriyeho isabune yo yari isabune idakoretse nta mashini nagiraga nabikorogaga mu mu- mu kintu nkabumbira mu gikopo cyangwa mu- mu gaforomo k'ibiti nari narakoze ariko bikaza kugira akamaro kuko nahereye nko ku kigo nigagaho nabona umwana arwaye n'igihushi nkamuha yasabune umwana hashira ibyumweru akaza yarakize So, nari mfite fiyanse yarwaraga ibintu byinshi mu maso kubera muri kaminuza nawe nari naramusize muri kigali institute of education araza aze kunsura muha isabune y'uburanga muha n'amavuta y'uburanga yahita akira agarutse nyuma y'ukwezi ndamuyoberwa Mm.
Donc, nibwo namenye ko nyuma ya laboratwari nyuma yo gukoresha animodo laboratwari ayo mabakiteri eh, nkabona apfa naje no kubona no ku bantu ko kubishoboka Eh, nuko ayo macupa mirongo irindwi n'atanu iyo ntangiza byari urugamba rukomeye kugira ngo umuntu abashe kwakira n'icupa ryanjye ricuruza kenshi nayatangaga igihe nk'ahantu Eh, ariko byaje kuza n'ibyoroha bibiri na cumi na gatatu mu kwezi kwa cyenda naje gutsinda amarushanwa a- atoranya abarimu b'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu n'abarimu b'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu ari nabwo ibitangazamakuru bitandukanye byaje kujya bimenya ko hari umwarimu mu rwanda ubashije gukora igisubizo kijyanye n'uruhu washinze uruganda rw'uburanga product Eh, ubwo nari mfite ubushobozi buke najyanaga amavuta mu gikapu ngiye kwigisha mu gitondo Eh, nta nubwo byankundiraga kuba nabona uko ndya saa sita sita zarageraga nkafata igikapu kirimo amavuta nkajya mu mujyi mu dusantere ngenda ninginga abacuruzi Mhm.
bagirana aya mavuta yitwa uburanga bojeri avura ibinini bakora ibinini arinda ibinini Mhm.
ubu ushobora kubivuga gusa umuntu akumva mu kwivura gusa ariko kwirinda biruta kwivura ni amavuta ushobora gukoresha wirinda urinda uruhu rwawe niba uri- niba ari ruzima niyo mpamvu yitwa uburanga Mm.
uburanga ni isura umuntu are- are- imana imuha eh, ashobora kuba ari igikara cyangwa ari inzobe ariko akaba ari isura izira eh, icyayiharabika ubwo Mm.
rero tuba tuyibungabunga dukoresheje amavuta Ntaga- hagendaga rero abacuruzi benshi bak- eh, eh, ntabwo ari ya mavuta ashobora gushishura uruhu kugira ngo kuko abenshi baba bavuga ngo ubu- uburanga ni ukuba ufite uruhu ru- rukeye rw'inzobe bya bindi bishishura abantu
Eh, amavuta y'uburanga eh, ni ukuvuga ngo eh, ntabwo ashishura ahubwo ashobora no kurengera abashishura urabona hari amavuta arimo za hydroquinone ugasanga urayisize ubaye bigize uruhu rupika cyane uyu munsi runagaragara neza ariko hari ibyo agenda yangiza kuraho n'agakushe inyuma ugasanga bwa bukoko bwangiza uruhu bukwataka fasoma bukugeraho ku buryo bworoshye uwahuye n'icyo kibazo nawe ni benshi barimo batanga ubuhamya bagiye batugana bagakoresha amavuta y'uburanga n'isabune y'uburanga bagasubiramo nyine bwa buranga bwabo karemano ni amavuta abungabunga ubusugire bw'uruhu rwawe cyane cyane ko akoze eh, mu- mu- mu- mu bimera bitagira icyo byangiza bitagira amaside bitagira bitari toxic Mm.
kuko harimo ibyo dukoresha twabanje gutunganya n'ibikakarubamba n'ibyo dukoresha wenda ngira umuntu anabivuga harimo nk'igikakarubamba harimo za kapusine abanyarwanda benshi bazi icyatsi cyitwa imisheke n'umugombe eh, igira n'amatonini scientifique ariko hano ndaza baza kunyemerera nkoresha ikinyarwanda cyane Mm.
Eh, ni ukuvuga ngo ibyo byatsi hari icyo byari bizwiho abanyarwanda bo hambere ngire ngo n'inshuti abaturage b'abanyarwanda barundi Eh, na- na- na- ubwa mbere ubundi hari hari ubuvuzi eh, ubuvuzi moderni cyangwa se ubuvuzi eh, Bwa kizungu.
bu- bu- bu- bukoresha siyansi Mm.
hari hari ubuvuzi gakondo ntabwo umunyarwanda yakomerekaga bajye kwa muganga bamu- bamudode bamusigiraho urukoba yabifataga kimwe mu byatsi byari bizwi nk'inyabarasanya nzikoreshamo Mm.
izo zira desinfecta ni ni- ni plante zi- desinfecta iyo wakomeretse ukajya gushyira nyabarasanya cyangwa se bakagusigiraho urukoro kwa muganga icyo kintu ubu desinfecta uba wica amamikorobe ahitwa za kateropisore bishobora gutera nk'udushyira eh, muri cya gisebe kuko hari utuntu tw'uturenda ako gakoko gashobora guta mu gisebe icyo gisebe kikagenda kizamo amashyira Mm.
Na- amaserire ubwayo ashobora gusubirana y'uruhu igihe akomeretse nk'agasebe gato eh, bitari ngombwa bag- bag- bakudoda Mm.
ariko icyo tuba dukora iyo ushyiraho ya nyabarasanya cyangwa cya gifuraninda eh, ubu- ubu desinfecta urinda za mikorobe zajya muri cya gihe zikacyangiza Umva rero, Niyo rero Cephas- kwa muganga bigenda Eh, Safasi ariya ma- uretse gatoya tu- ya tu- miti bashyiraho ku gisebe Eh, reka tujye ku murongo wa telefone Yeah.
ndabona hari abakunzi b'ijwi ry'amerika bashaka kukwibariza ibibazo hanyuma ubwo turaza gukomeza tugenda tubiganiraho mu kanya twakire sayidi Eh, sayidi uranyumva
ndabumva ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo ariko ni interano yego mbere ho mbere ho kweri nshimiye uwo muntu yumviriye neza Mhm.
interano mfise ni uko mu bisanzwe muri ibi bihugu byo munsi ya sahara usanga ari ibintu bigoye kugira ngo umuntu ashimwe umugambi nk'uwo ariko uwo muntu kweri yoshimira imana kuba byarakunze kuko nk'ino mu burundi umuntu amwangiza n'ibintu ataranabishyitsa agasanga ubushomeri bukwizwa n'u- n'uko usanga abantu abafite ubuzima usanga n'ubundi baguma baburonka ugasanga bafite ubuzima butanu bungahe gutyo usanga ariko hariho abandi badafite na kamwe nga bicaye ndetse nohanura yuko kweri nka leta yorabika ukuntu igira abafite ubuzi baka- bagakora nka kamwe kandi bakagaha n'uwundi yicaye
Mhm.
murakoze gusa aranganya akazi ye urakoze sayidi reka twakire na james james uranyumva james
we uranyumva neza
we turabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego bwa mbere ho manje kuramutsa umutumire Mhm. urakumva nongera ndamu- eh, nongera ndamukenguruka ndamushimira ku migambi by'ukuri ya- yakoze kandi abandanya akora nongera ndamusaba yuko yobandanya hano urugwaruka canke arubwira kugira ngo rwijukire nyabona gutegura akadoda kabo kuko turabona yuko urwaruka rwiga kandi ruheza amashuri ari rwinshi ariko rukitega yuko rwokora mu kazi ka leta kandi katahari ikiba gikenewe ni uko yo- yogira nimba ataragira ishyirahamwe cyangwa agakoranya ishyirahamwe kugira ngo abwire urwaruka rwinshi rwijukira gukora imigambi yarwo amakanasa n'umumubaza biraboneka neza mu gihe urwaruka ruba rukora rukoraniye hamwe urugira icyo rushika ko mu migambi iteza imbere rwabo usanga yuko igihugu canke abari mu ntwaro bagomba gusa n'uba- n'abaruca intege nko kumu- nko kurusaba ibyangombwa ibi nibi bagomba kurujuragirika kurujuragiriza cyane mu bikorwa baba bagomba gukora weno ikibazo usa n'umubaza ni iki mu byo yatanguye akora nta hantu yabonye yuko byagombye kugorana bivuye ku ntwaro ibi hari cyangwa ku bajejwe intwa- intwaro baba bari muri muri ako karere atumbereyemo cyangwa mu bikorwa akora nta wundi muntu amushyigikiye amufasha kuko turumva yuko yatanguye ari icy'ibyiyumviro yatanguye anyaruma n'abandi bantu baba bamufasha hama kugira ngo ab- nk'ubundi rwaruka rukeneye kurahura ubumenyi ku byo yatanguriye ko rusabwa iki cyangwa ngo mutora gute kugira ngo aruterere ibyiyumviro agwereke aho yaciye kugira nago rumukurikire kugira ngo rubashe gushika aho agejeje ubu ni ibyo bibazo byanje murakoze urakoze cyane james twakire na kasime kasime uranyumva Eh, ni amahoro Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego dufite utubazo dushika nka dutatu ariko nagira mubanze mu mu mpere rambuye
Eh, arakumva
Okay, hanyuma icya mbere ni uko eh, nobanza kumutera intege nkamubwira nti eh, tera uje imbere eh, ufite ibyiyumviro byiza cyane kandi ubu- ubu nkakwifuriza ko wobiraga eh, na- na- n'urwaruka rwinshi ruri inyuma yawe hanyuma ikibazo cya mbere ndamubaza nti mu bakozi woba ukoresha mu ruganda rwawe hoba harimwo urwaruka runga ru- ru- ru- ruri ku bice bingahe rungana n'ibi- rungana gute
Mhm.
kugira ngo o- uruteze imbere wewe uwa- uwahaye urwaruka muri mu- muri mu ruganda rwawe eh, i- ikibanza kingana gute hanyuma ikibazo cya kabiri ndamubaza nti mu bikoresho ukoresha mu ruganda harimwo eh, ibyo ukoresha numvise ha- ha- cyane cyane harimwo eh, ibi- ibi- ibiterwa harimwo i- i- i- ibyatsi imboga.
Mhm.
Eh, nkakubaza nti none ukora gute urafite amashyirahamwe agu- agu- a- agufurunisa niko nobivuga mu faransa mu jambo ringoye mu kirundi Eh, amashyirahamwe amuha ibyo akoresha agufurunisa uwo canke urafite aho urimira ivyo vyamwa vyawe bivamwo eh, ayo mavuta Mhm.
n'amasabune hanyuma ikibazo cya gatatu hariho eh,
yego uko o- okay, uru- uru- mu ruganda urakora hanyuma urafite n'ibikoresho ukoresha hanyuma isoko umaze kuronka aho ushorera ubona birakwiye bigenda neza jewe ndi mu ndi- ndi i burundi ndabaza nti none twebwe turi ino dushobora gushikirwa gute ni- n'ibi n'ayo mavuta wamaze gushika ino ko jewe atari ndabona ashika ino gute urafite ingene ucuruza neza icya nyuma none uri gukora iki- intumbero yawe aho uvuga uti jewe nshaka gushika kuri iki ni hehe nakubaza nti none eh, nta kuntu woshinga muri kazoza woshinga ishure eh, ryogufasha eh, ryofasha urwaruka ruri eh, eh, barumuna bawe twebwe turi inyuma yawe tutararonka ubuzima bwabo twahejeje amashuri nta kuntu woshinga eh, ishuri natwe turi- ritugirira nka foromasiyo kugira ngo tumenye natwe gukora eh, uwo mwuga wawe ibibazo byanje ni ibyo murakoze Eh, urakoze cyane rwose kasime kuri iki kibazo kuri ibi bibazo ibibazo byinshi kandi bi- ah, byumvikana u- ubajije reka noneho ubwo duhe umutumirwa wacu umwanya abasubize Ah, bwana sefase mwa- mwumvise ibibazo babajije sayidi james na kasime sayide na james bo bashimiraga cyane bo- ibyo ukora na na na kasime nawe ya- yashimiye ubwo rero nagira ngo mus- musubize cyane cyane nk'ibi ngibi by'uyu ubajije bwa nyuma abajije ibibazo Bwa Kassim.
byumvikana cyane yesi
Eh, uwo murakoze cyane eh, ndishimye cyane kuba hari ababasha ubundi intumbero yanjye cyangwa se numva ko intsinzi yanjye ari uko ibyo na- nari naratangiye yagira abo bifasha ayo mavuta y'uburanga abantu bari bafite ikibazo cy'indwara y'uruhu eh, ba- ba- ba- bafashwa kandi bakoresheje ibyatsi biri hafi yabo Bo, ndabanziriza rero ku bibazo by'uyu wa gatatu kasimbi Eh, yabajije ati nibyo koko uruganda rubaho rugakora kandi iyo rukora rugomba gukoresha abakozi Eh, aravuga ati ese abakozi ukoresha imibare y'urubyiruko mu muri abo bakozi ingana iki rero ntangira natangiye muri bibiri na cumi na gatatu ari njye mukozi njyenyine nuko nanjye ni urubyiruko Eh, ariko kugeza kuri uyu munota mfite abakozi cumi na batanu abo bakozi cumi na batanu bose kasimu nagira ngo umenyeshe ko bose ntawe urengeje imyaka makumyabiri n'itatu sinzi niba arimo kunyumva neza ye arumva
Eh, bafite ubu uretse ngewe urimo gusa- gusa- gusatira muri mirongo itatu ariko abakozi ari abo nkoresha muri laboratwari ni abana baba barangije eh, kaminuza ako kanya ndagenda nkarambagiza abenshi baba baraciye n'iwanjye eh, ba- bakora amasitaje cyangwa se bimenyereza umwuga turabakira Mhm.
Eh, ndaza wenda kubigeraho aho bavuga bati ese urubyiruko warufashe iki nta shuri u- u- u- uteganya gushinga wagira ngo ahubwo ari umutima wanjye cyangwa se yabonye ibyo natangiye gukora Mhm.
Eh, ariko nagira ngo ahangaha nanamusubize ko eh, na jenda ibamo iwanjye kuko barindwi muri abo cumi na batanu ni abakobwa Mhm.
barindwi muri cumi na batanu ni abakobwa umunani ni igitsina gabo Mhm.
kandi bose barakora neza usanga basigaye bazi no kubikora eh, ku rwego rwo hejuru Mhm.
ngira ngo njya no kuri kimwe cyo kuvuga ngo ese nta shuri ishuri narabitangije si n'ishuri rimwe nk'uko ndi umwarimu eh, uburanga product twateganyije igice cya laboratwari gifasha eh, ibigo by'abanyeshuri cyane cyane bifite eh, amashami ya siyanse aho umunyeshuri wese yemerewe kuza mu buranga akigira ibyo bakora isabune Mhm.
iyo gahunda nayise munyeshuri kandagira ukarabe ariko ukoresheje isabune wakoreye ku ishuri buriya eh, mu rwanda turimo eh, leta y'u rwanda irimo gushishikariza abantu kwiga ubumenyi kwiga siyansi ndetse tunashyiramo tekinoloji Eh, turareba tugasanga ubu akenshi amasabune du- ahantu du- kumesesha dukaraba ukajya muri hoteli ukageramo wararamo eh, uri umunyamahanga ugakaraba isabune yakorewe muri turukiya nashatse rero ko eh, nk'umuntu nanjye yize ubumenyi kandi mbihawe na leta y'u rwanda bimfashije ko ari nayo yandihiriye ni iki nakora kugira ngo nanjye ngire uruhare kugira ngo ibikorerwa mu rwanda byiyongere aho rero ntanga eh, amahugurwa training cyangwa se inyigisho ibyo nzi ndabitanga abanyeshuri benshi bamaze kunyura iwanjye hari ibigo cumi na bitatu Eh, tubicisha muri science club dushaka kubitwikiramo ingufu Eh, n'ejo bundi ndumva nabibwiye umukuru w'igihugu kandi nzi ko biteguye kumfasha kugira ngo tubishyiremo ingufu Eh, bive muri ubwo buryo bwo kuza ngo abanyeshuri bige gusa bagende ahubwo bive mu- baze bige abanyeshuri bashyire eh, mu mu ngiro ibyo bize batangire bakoreshe amasabune eh, bakoreye ku ishuri ryabo ntihazagire umunyeshuri n'undi mubyeyi apakirira umwana ajya kuramo isabune kuko umwana azajya akoresha isabune ku ishuri yikoreye cyangwa yakozwe na bagenzi be bari mu myaka yo hejuru ndumva icyo tugomba kukigeraho kandi bidatinze kuko leta y'u rwanda igomba kukidufashamo twaragitangiye ku bushobozi nari mfite eh, ndumva hari ikigiye gukorwa kugira ngo umwaka utaha bibe byashyizwe mu ngiro si ibyo gusa kuko eh, harimo benshi bari nko mu mujyi wa kigali bamaze gushinga inganda ziciriritse cyane cyane nk'izikora amasabune y'amazi aho nta nabavuga mu mazina hari umusore rwose urangije kaminuza uvuye iwanjye ejo bundi yashinze uruganda kandi ubumenyi yabukuye iwanjye namuhaye training ubu arimo arakora amasabune y'amazi Eh, ni n'abandi turimo gutegura kwigisha gusa ubushobozi ntabwo bwari bwaboneka bwo gushinga ishuri ariko ibyo tugenda bitanga kandi byagera ku isoko bikaba byiza Eh, aho ama- amasabune yabo ari ku isoko kimwe n'uko iyanjye nanjye ikunzwe buranga tugira n'uburanga ari ku isoko isabune yoza ibyombo ariko nayo ifite amantijerine ku buryo bya byombo wogeje uba uzi ko byishe udukoko harimo nko kwita za shigera disanterizayizeshi kuri n'utundi dushobora gutera amadiyare ukaba uzi ko wagiye kurira ku cyombo cyiza ikaro ryawe waguze urikura mu ruganda ukarikoropesha isabune itarikobora nyuma yawe ni uko iyo sabune y'uburanga ari kugisohoka urumva ko rero ku bijyanye n'urubyiruko rwose narabitangiye kandi sinabitangiye hari ubindiriye nk'umuntu w'umwarimu ntabwo ibyo mfite kandi bindimo kuko nanjye yumva kugira ngo mbigereho nta kiguzi natanze byaramvuye cyane ko sinumva ko hari umwana w'u rwanda wavunika nk'uko nabonetse ntabwo mbishaka rwose sinumva ko hari n'umurundi wavunika n'abanyafurika muri rusange numva bizanaguka kuko vision yanjye ni ukuba igisubizo cy'indwara z'uruhu kandi dukoresheje iby'iwacu muri afurika tubwiye solution from skin disease afurika niyo vision y'uburanga kandi numva tuzayigeraho cyane cyane ko ubu ndimo no kujya ku kindi kibazo cyari cyabajijwe cy'aho twaba dukura n'ibyo dukoresha inzira tubicuruzamo yabibajeho kasimu natwe hano mu burundi natwe dukeneye poroduwi z'uburanga kasimu rwose ndumva ni byiza cyane uretse ko ngewe kindaje inshinga n'abanyarwanda bose bari babibona bari babibona ntabwo rero nihutira kubizana nubwo nawe mubikeneye waba bikeneye we rwose aje nko mu burundi yabifata hari n'abajyana mu butaliyani hari n'abo mbona babijyana za belgique ariko nagira ngo mbanze nanjye mbikwirakwize mu rwanda hose umunyarwanda wese akara uburanga yisiga uburanga akoropesha uburanga afurisha uburanga nuko byose bimufasha kandi ku ruhu rwe binamurindira uruhu rwe noneho narangiza tukajya hakurya ni uko binanze imbere nka za kongo batangiye kuyacuruza wenda kubera ubwiza bw'izo poroduwi z'uburanga sinamenya no mu burundi hari ushobora kuba zikigara akayatwara cyangwa mu ma egizibishoni turabagurisha benshi uburundi bumva afite n'abakiriya b'abarundi hano hari uwitwa injeniyeri rambere atuye hano i kigali ariko afite umukenyezi cyangwa se umufasha w'umurundi bakoresha izo poroduwi kandi nzi ko hari imiryango y'uwo mufasha ijya mu burundi bajya bazinduma amakarito n'amakarito bakayijyana kasimu ndumva mu burundi buranga buriyo byanga bikunze ariko ishuri ryanjye ryo ntirigira umupaka kasimu rufite urubyiruko rushaka gukora icyo dushaka ni ukuzamura u rwanda ariko tuzamura n'umugabane wa afurika kuko afurika ni umugabane wacu kandi uzatezwa imbere n'imbaraga z'abanyafurika ishuri ryanjye rero kuba waje wanjye hakwigisha gukora amavuta hakwigisha gukora isabune rwose ntabwo abanyarwanda duheza nta nubwo nabifunga navuga ngo ni abanyarwanda tuzafasha gusa tuzafasha umugabane wa afurika nawe iterambere rizihuta kuko niba u rwanda hari ibyo rugezeho n'uburundi bukagira ibyo bugeraho birafashanya kuko iyo umuturanyi wawe yateye imbere ntabwo wateye imbere ndumva rero ni karibu turaza gufata kontakiti zanjye
turaza kuzima wari uvuze uti abanyeshuri bazajya bakoresha amasabune yabo bikoreye ku ishuri ubwo ndibwira ko ari ibintu byashobora no korohereza ababyeyi aho kugira ngo bapfunyikire amasabune abanyeshuri bagakoresha ayo basanga ku ishuri kandi bikorera akorwa mu bintu byo mu rwanda ni ukuvuga ko ahendutse kurusha aturuka hanze
yaba ahendutse cyane ubundi hari impamvu ebyiri nshaka gushimangira icyo kintu kandi numva ko na leta y'u rwanda n'umubyeyi zabidufashamo ndashaka ko n'umunyeshuri usibye no kuba yakora icyo yikoreye ubundi kabone ni ikintu cyoroha bitangira no kwigwa muri ordinary level mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ubu ngubu uretse ko hashobora kuba hari ibigo nyine cyangwa se abarimu nabo baba batagize amahirwe yo kwiga ayo masabune kubera wenda ibigo bizeho gukora amasabune ariko umwana mu mwaka wa gatatu wa kabiri ibyo twita saponification bakora rero ama egiserisisi mu gukora amasabune keretse none umwana washaka kubuniswa egiserisisi yakoze yo gukora isabune yamufasha nta kintu gikomeye kirimo wenda impamvu tuba dukeneye kwiga kaminuza ni ukwanariza ni ukwanariza iyo tugeze mu mabwiriza y'ubuziranenge tuba tugomba gukora analize isabune ifite asiditi ingana iki gaze ingana iki harimo amavuta angana iki harimo kidi ingana iki esireta bingana iki utuntu nk'utwo ariko umwana wiga mu wa gatatu cyane cyane ko ubwo buryo ushaka kuzabikoramo bazajya bafite n'abamenta babareberera abarimu baba barabyigiye twashyiraho n'abandi bamenta bafite tureyiningi ejo bundi mu kuvugana n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yaranyemereye nanamushimire bigomba gukorwa bakadufasha muri ibyo bigo cyane cyane ko bafite n'amalaboratwari hari ibigo byitwa eko ekisera bifite amalaboratwari usanga rwose aruta n'ay'inganda aruta n'ay'iwanjye ariko ugasanga ayo malaboratwari ntayo kibayamaze dushobora kuzahurira kuri ibyo bigo ibyo bigo bifite n'ubushobozi bwo kwipimira ibyo bintu byabo tukabiha ba egisipati noneho bakajya bakoresha ayo masabune bakoze ariko biganisha ku ki umwana iyo yakuze akoresha ikintu yikoreye ku ishuri agera no hanze akagira umuhate wo kugikora ndumva abanyarwanda tumaze kugera kuri miliyoni zirenga cumi n'ebyiri izo miliyoni cumi n'ebyiri zose zikenera gufura ubu umunyarwanda nta munyarwanda udafura nta murundi udafura ni isoko rigari kandi isabune wafashije umunsi tuyifurije iba yashize urumva rero niyo haba inganda mirongo itatu ziciriritse cyangwa nto zaba zifite isoko ntabwo dushaka kwiba isoko n'abaturanyi bacu cyangwa se abaturuka mu bihugu by'i burayi ariko tugomba no guharanira kwigira duhanga n'imirimo dore nk'uko havuze ikibazo cy'ubushomeri rwose kiravuza ubuhuha ni ukuvuga ngo umwana kuko azaba yabikuranye akagerageza mu wa gatandatu nawe ubwo ashobora no kujya iwabo kandi nta kintu gishimisha umubyeyi cyo kubona umwana ari mu gukora ibintu ari bukoreshe mu rugo yagera no mu rugo twe tuzaba duhari nk'uburanga bwo gusapotinga abana tukajya tubagezaho amaterefoni kugeza igihe bakuriye hari intego dushobora kuziha wenda leta izadufasha niyo ifite igipimo cy'ubukungu igenderaho ikadufasha ariko abana b'u rwanda nkange yagize amahirwe yo kubitangira kandi nkabona bikunzwe nkabona nagiye negukana ibihembo bitandukanye ku rwego rwa afurika ni abanyafurika icumi n'igihugu abanyafurika icumi bafite imishinga myiza ni abanyafurika batanu bagize bizinesi zigakomerera mu rugo kuko natangiye nkorera iwanjye aho ntaha ni ukuvuga ngo ntabwo nakomeza kuba ikintu cyanditswe aho ngaho ariko kitagira icyo gitangaho umusaruro mu rugo iwacu bumva abo bana bagomba kubikora kandi bakabikorana uwo muco ayo mafaranga bagiye bashyira ku bigo tuzanyuza muri sevingi gurupe ya mafaranga baza bagura ya sabune mu gishoro kizajya kivamo inganda hari gahunda ubu iri mu rwanda y'uruganda iwacu kuki tutahinduka uruganda iwacu ntacyo ndebye byantwara nk'uburanga icyo zungukiramo aho izo nganda zakwiyongera kandi nabigizemo uruhare hari james wari wabajije mu kanya ndumva ubaye nk'umusubiza uvuga ko ugaragaza ko ufite icyizere cy'uko ubuyobozi buzagufasha yigeze yari yabajije niba abayobozi nta nzitizi baba baragushyizeho ugitangira none ndumva birasa nk'aho bigaragara mu byo urimo tubwira ko abayobozi bagufashije nshobora kuba ntamusubije neza nshobora kuba ntamusubije neza rwose anabyumve si ugusingiza ubuyobozi iyo dukora bizinesi bizinesi ubundi hari ibintu bitanu ujya kuyikora ushobora no kuba ufite ubwenge nkajya gukorera amasabune muri mozambique kubera ko ariho mbona umutekano ushobora kuba mfite ubwenge bwanjye mbona nzakoze ariko impamvu nahise no kubikorera mu rwanda ni uko nabonaga umutekano mwizeye uyu munsi uragira ngo mubwire ngo ubwo nabaye umwarimu wa mbere mu rwanda bibiri na cumi na gatatu iyo leta itangiye byari kubaho natwaye igikombe cya rwiyemezamirimo ufite umushinga mwiza iyi bita yufu konegiti n'ejo bundi imaze kuba bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane natwaye igikombe cya rwiyemezamirimo wahize abandi sipatari intaporoneya mu rwanda ejo bundi bibiri na cumi na gatanu umwaka washize nahembwe nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika ubwe ashyikiriza igikombe nko mu ruganda niyangacira icyo ni ikigaragaza ko uba ushyigikiwe leta y'u rwanda isapotinga urubyiruko rukivuka n'izo koperative zijya mu mahanga amarekomendeshoni menshi nyahabwa n'inzego za leta za minisiteri y'urubyiruko n'izindi nzego byageze n'aho mpembwa na minisiteri y'umuco na siporo ku muganura ku munsi w'umuganura bibiri na cumi na gatandatu nabwo nk'umunyarwanda kandi w'urubyiruko rubiteje imbere za psf ziba zidushyigikiye maze gutwara ibikombe bya psf byo kumurika neza bigera muri bibiri urumva rero izo nzego zose iyo zigushyigikiye nta kitageraho mu rwanda rero nta mbogamizi yo kuvuga ngo inzego za leta zakumira urubyiruko rushaka gukora kuba rutagira ku ndoto rufite
reka twakire kuri telefone na aruberi reka urakimusubiza mu kanya ntaza uretse gato urabigarukaho mu kanya ibyatsi umuntu wese yakoze pese urabyarira ubikura mu kigunda rubikura he inzu ubwanjye mfite ibyo nahinze ariko mfite n'amakoperative ubu tumaze gutangira gukorana uko uruganda rugenda rukura tuzakenera ibyatsi byinshi hari amakoperative ubu y'abahinzi hari abaturage batangiye kumenya ngo igishinga ahantu kiri nkabona hatabamo igishyimbo cyangwa ikirayi ndashyiramo kavusine kavusine irandaranda hejuru y'ibibuye bisaruye nyuma y'ukwezi bijyane ku buranga bampa amafaranga ibikakarubamba twateye ingemwe ibihumbi bitanu kandi zivuye mu baturage ibibonobono bivamo amavuta ya vazerine abaturage barimo barabihinga iyo migombe imyishyu cyari itangiye no gucika za rema ibigo bishinzwe kubungabunga ibidukikije biri mu gutakamba turimo turayihinga ku bwinshi turimo turategura ejo kugira ngo ibyatsi tutazabigura n'umurundi washaka gushinga uruganda tuzamufasha tujye twinanira ibyatsi abigure kuko nyuma nateganya no kujya muri egisipoti ibyatsi ndetse igikakarubamba ni mu guhinga ku mugabane wa afurika benshi bakunze igikakarubamba hirya no hino kirekire suparume ya likide ugasanga barimo gukura amavuta hanze yitwa za minero oyiro za parafine za wakisi zose bavanga mu mavuta ziriya nganda zo muri afurika turi inkene kuri rowu materiyo cyangwa ku bikoresho by'ibanze n'ibindi tubikura koreya ibindi tubikura indiya ibindi tubikura china ndimo ndashaka gukora igisubizo rero mbikuye muri ibi byatsi ku buryo cyanafasha n'izindi nganda zo muri afurika kandi numva nkiri muto nzabigeraho uzabigeraho rwose Reka- ndumva rero reka duhe umwanya- yarabajije Mm, reka duhe umwanya na, Nawe na, na numva nakunze.
robert kuko n- ab- abat- abatinda kuri telefone hariho igihe zicika reka aruberi tumwakire muri uyu mwanya amaze akanya ategereje aruberi uranyumva
yego ndamwumva cyane Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nagomba kumubaza uwo muhinga umushakashatsi nagomba kumubaza yoba acigisha akora mu kazi ka leta akabazo ka kabiri nimba atari ibanga ndumva ko yakoze agoma atera imbere arabye nk'umutaha yatanguje wowe wangana iki wageze ko wowe wowe ungana iki hanyuma ikindi ndamwibariza afite imyaka ingahe ikindi nacyo ni intererano nkaba ngomba kumukengurukira akomeze atera imbere kandi icyiza yokora yigishe n'abandi kugira baze bateze imbere u rwanda ndetse n'isi yose y'icyerekezo u rwanda rutera imbere gusumba ibindi n'amahanga yose arutangarire azabagize neza urakoze cyane aruberi ye noneho ubwo na- reka nguhe umwanya noneho um, sefasi mu- umusubize ndabumva neza jimmy Mm. gira icyo uvuga kuri aho iyo namusubiza ikibazo rambera arakoze cyane ku bibazo abajije nta n'utabyibaza Eh, nasezeye ku mwuga w'uburezi wo kurera ku kigo kimwe cyangwa kwigisha ishuri rimwe cyangwa abiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa gatandatu Eh, ariko ni nabwo nari ntangiye gahunda yo kwigisha eh, ibigo bitandukanye n'abanyeshuri batandukanye hirya no hino Eh, kuba nagasezeye ku kazi urumva natanze akandi kazi hari umuntu wari urangije n'ubundi ukeneye akandi kazi wakabuze Eh, nibwo nateye rero kwigisha ku kigo kimwe ariko mpita ntangira nanjye iryo shuri ryo guha amahirwe abana b'abanyarwanda kuba baboneraho eh, batabonera ibindi ba- kuko ibigo byinshi ntabwo bibona amahirwe yo ku- kwiga gukora amasabune n'iyo umwana byonyine agushuye akumva amateka yarangura mwarimu eh, wakoze uruganda akabona ibyo ibyo wakoze arimo kubikoresha bimuha icyizere cy'uko nawe ashobora kuzi- kuzitangamo igisubizo cyagira icyo gihe mari abanyarwanda amafaranga natangije rero yo niyo ugiye kuri cnn bara- baravuga ati arabeshya ariko urajya ati ingingo z'ubuzima bwa mwarimu ukumva ko uruganda narutangiye niga mu ishuri ry'ubumenyingiro rya unesco nishyuraga ibihumbi magana atanu na mirongo itanu n'ubwo umushahara w'ubwarimu wose washiragamo icyo gihe natangiza amafaranga ibihumbi bibiri y'amanyarwanda ibihumbi bibiri by'amanyarwanda wakwibaza uti ese byakora iki isabune ntabwo ngiye kwigisha gukora isabune wenda ku nkoresheje ijwi rya amerika ariko reka mbimurimo kugira ngo umuntu wese atavuga ngo ayo mafaranga yamara ikejeni Mm. muri makeya ibihumbi bibiri Mm.
isabune ikorwa n'amavuta igakorwa n'ikintu cyitwa caustic soda na aside na aside ariko eh, yicwa cyangwa ikanatararizwa n'ayo mavuta uba uvanzemo ikindi ni ibyatsi nari nifitiye ibihumbi bibiri rero bigura ibiro bibiri by'amavuta kuko amavuta yari ntaratangira kuyikorera mu kibonobono byabaga ngombwa ko njya kugura amavuta ku isoko arayitwa za kuko ntatarazwi hari n'abavanga n'amamesa akoresha za berido karise so biteganyijwe ko isabune igomba gukoreshwa vegetable oil cyangwa se bita fat animal oil amavuta y'inyamaswa cyangwa amavuta akomoka ku bimera izo za palm oil cyangwa wirede palme ni amavuta ava ku bimera nayo aboneka cyane inganda nyinshi zikoresha ibyo bihumbi bibiri rero bishobora kuvamo amasabune agera eh, muri makumyabiri n'imwe ngewe isabune y'uburanga bosop igura amafaranga magana atanu nimba niba ari ibihumbi bibiri wenda hashyizemo utundi tuntu twatwaye amagana atanu ntiyarenga ya kabiri magana atanu amasabune makumyabiri imwe yigurishije magana atanu nangahe jeni niba wenda mukaguteranya uravuga ugurishije isabune ama- amafaranga magana atanu
ukagurisha za sabune makumyabiri zivuye muri bya biro bibiri Mm, abo se- ura- ura- ura- urashaka ku- kugira gukora imibare kugira ngo umwereke aho ageze
yewe nagira ngo mwereke ko ibyo bihumbi bibiri byafashije gutangira Mm.
bashobora kumva ati urwo ruganda uruganda ubundi iyo abantu bavuze uruganda yego biba birimo imashini inyubako Yego.
ariko uruganda ikintu cya mbere ni forumire Mm.
i- i- ibyo ugiye gukora ushobora no gukora uruganda mu cyumba cyawe ukahasukura neza Mm.
ibyo ni amabwiriza y'ubuziranenge arabyemera akaba ari ahantu ashobora gukorerwa isuku ntabwo umwana yaba arangije segonderi ndahamya anashidikanya ko batamubuza gukora uruganda kubera ko ngo adafite inyubako ngo adafite amamashini ahenze uya za forumire wize uzi ushobora kuzikorera aho uri ushobora kuba gusa utarimo kuzikorera wenda ahantu urara fata icyumba kimwe cyawe ukagitegura neza aha ushyiramo udukenewe ufite udusafuriya no gushyiramo imbabura upfa kubicanira kugeza kuri dogere zikenerwa Mm.
bijyanye n'amabwiriza y'ubuziranenge gukora amabwiriza y'ubuziranenge atangwa ugomba gukoresha mbere yuko utangira gukora ikintu ubwo turenda amavuta urayacanira kuri iyi dogere Eh, iyo naho hashi cyangwa se potasiyumu hydroxide urashyiramo ingano ikeneye kuri isabune y'amazi kuko eh, acide bagakwiye gukoresha mu isabune yo kumesa cyangwa yo gukaraba ibyo twita isabune ziri solide n'isabune ziri liquide Mm.
ayo maside aratandukanye hamwe ukoresha sodium hydroxide ahandi ugakoresha potasiyumu hydroxide ubwo rero nagira ngo mwumvishe ko Mm.
uruganda warukoreraho uriho ukagenda rukura ubu wenda umuntu ugeraho undi ubu yarageragaho na bibiri na cumi na gatatu nibona asubiza wenda imyaka amaze Mm.
nta n'imyaka itatu yuzura kuko umuntu natangiye gukora bibiri na cumi na kane neza nibwo natangiye kuvuga ngo umuntu wa mbere arimo aragura akagura isabune akaha amafaranga none ubu bwa mbere nagendaga mbibi- none se ayo mafaranga ayo mafaranga uvuga ko uvuga ibihumbi bibiri u- ntabwo wagombaga kuguramo ibyo ibyo bindi ukoresha
No, izo za Ni, ubwo- peroxide ubwo- amavuta ubwo- y'i- y'ibihingwa Ari- wakoreshaga akorerwa mu aha.
rwanda hari ama aseti ibihingwa byo hejuru ni rwose ntabwo najyaniraga mu kigunda n'abantu barambonaga bakanyita umusatsi iyo navuga kwigisha naba nambaye karuvati nacaga mu ishyamba Mhm.
biriyemeza cyane Mhm.
Eh, ibyo byitwa za nyabarasanya igikakarubamba cyo nagendaga na- ku rugo ku muturage ugihinze nkamusaba Mhm.
akampaho amababi Eh, mbere y'uko ngihinga naho amasafuriya yo isafuriya twemewe naraduteganyije ubwo aribyo twita utu aseti eh, umuntu aba afite ariko hakaba na ka- na- na wokingi kapito wokingi kapito yanjye yari bibiri natangije Aha.
ariko ntangiye gu- gukora ama- ama- ama- amavuta nkeneye amacupa Mhm.
ubwo nagiye mu mwarimu sako Mhm.
ba- bagenda baterateranya udusa- udu- udufaranga dusaguka kuko nari mfitemo inguzanyo nishyuraga kubera kwiga mu sitatike apurikare ekonomi mbonaho igihumbi mirongo itandatu Aha.
mirongo itandatu nitwo najyanye muri uganda ariko isabune yari yatangiye kugurwa ubwo isabune yari yatangiye kugurwa ngiye gukora amavuta yari produit ngiye kongeramo rero okay Eh, mirongo itandatu nibwo najyanye muri uganda ubwo nabariragaho n'utu aseti nagira ngo nkore clarification neza cyangwa se mbigaragaze neza Mm.
ubundi ni amadolari icyubare mu madolari ni amadolari mirongo agera muri mirongo agera mu ijana niyo ubundi ashobora mfata nka- nka- nka- nk'igishoro natangije kugira ngo nkore amavuta n'isabune byo ku isoko ni amadolari ijana ariko byaturutse kuri ibyo bihumbi bibiri kuko iyo ntakora iyo sabune Mm, itangire n'ibindi igira ayo ifasha eh, ah, ntabwo nari kubona ko nashyira amavuta n'isabune ku isoko ni amadolari ijana rero niyo nagenzuramo amacupa mfatamo n'utundi tuntu tw'ibanze ndatangira ngo utuvuta n'udusabune tw'uburanga Mhm. Eh, reka jackson nawe tumuhe ijambo Ari- arategereje hari jackson ikindi cya nyuma yaravuga ati ese wageze ku iki niba waratangiriye aho ugeze ku iki Eh, ya mbere buriya ikintu cya mbere ngezeho nishimiye ubu abaturage barenga igihumbi niyo nyuze mu muhanda ntabwo bakimpamagara ngo sefara tubahamagara buranga Mm.
harimo n'abavuga ngo dogiteri Mhm.
ubu muri iki turavuga ngo tuzikora dogiteri ntabwo ndi dogiteri ariko kubera ko hari icyo amavuta yanjye yafashije abantu ku ruhu hari icyo nayizeyeho ku buryo yarinda uruhu rwabo niba rwaba ari ruzima icyo kintu abo bantu umubare urenze igihumbi urenze igihumbi ni- ni- ngo ni igifatika abakiriya bo tumaze kugira turimo turakabakaba hafi muri mu bihumbi magana arindwi by'abantu ubu ngubu ba- bagura amavuta y'uburanga n'isabune ku buryo kandi buhoraho Mhm.
ibyo nicyo kintu cya mbere ubundi umuntu abagezeho abantu benshi bavuga ngo ugeze kuri iki aravuga ngo ugeze kuri miliyoni icumi Eh, ntacyo wageraho kidashingiye ku cyizere cy'iminsi izaza cy'abakiriya twebwe ikintu cya mbere nk'inganda ni umubare w'abakiriya uburyo fatizo bw'icyo ugezeho iyo Mm.
uruganda mukora bimwe rikurusha abakiriya ruba rukurusha byose rero ikintu cya mbere mbona ngezeho ni abo bakiriya kandi twatangiranye ubu hari umuntu watangiranye n'icupa rya mbere Mhm.
akaba akisiga amavuta y'uburanga iyo ugeze nk'umurenge wa nkotsi nanabashimira cyane mu karere ka musanze Mhm.
kirwa n'abayobozi benshi navuga mu rwanda bagiye bamfasha agatinyuka ukabona nka minisitiri a- araje afasha amavuta y'uburanga vaseline Mhm.
nahongera ahantu ati aya mavuta y'uburanga niyo meza niyo nkoresha urumva ah, amavuta nk'ayo ni meza n'abayobozi bo mu nzego nyinshi abameya ugasanga abavisi meya barimo barakoresha izo poroduwi kandi akazakubwira urumva ni umuntu ubona ajijutse iyo abonyemo n'ikosa agufasha kubwira ati kameze neza abo bagiye bamfasha kandi n'abakiriya banjye bahoraho rwose Mm.
ugasanga hoteli runaka ikomeye iri ku nyenyeri eshatu irimo irakoropesha ikogesha igihumbi isabune y'uburanga ari kwiga isoko uwo mukiriya aba ari ubukungu bw'uruganda aba ari umutungo Mm.
ariko birenze ibyo ibyo urumva niba naratangiye ku mukozi umwe na ba mfite cumi na batanu turimo gukorana natangiye nkorera icyumba kimwe ikindi nkakibamo ufite igice kigari Eh, natangiye ibyatsi bikoresha mbisekura mu isekuru mfite amamashini abisya mfite amamashini avanga eh, ku buryo ibintu byinshi birimo kugenda bisatira ku buryo bwa tekinoloji Eh, ni byinshi iyo ni intera ikomeye cyane Ye, reka tura- turakomeza ubwo tukomeze tubiganireho twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga aho turimo kuganira na sefasi nshimyumuremyi washinze uruganda uburanga product rukora amavuta n'amasabune mu byatsi bifite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara z'uruhu urwo ruganda rukaba ruri mu majyaruguru mu karere ka musanze ni mu ntara y'amajyaruguru rero mu rwanda twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika nguhe ijambo jackson uranyumva jackson jackson ntabwo nzi ikibazo kibaye kuri telefoni ye ubwo ariko twakomeza tuvugana n'umutumirwa wacu ah, yari arimo kuduha ibisobanuro atubwira uko urwo ruganda rwe rukora n'aho ageze Ah, mu byerekeranye n'isoko ah, Bwana Nshimyumuremyi ah, cyangwa se tukwite uburanga nk'uko n'abandi ba- nabo bakwita Ah, urateganya kugurisha no mu bindi bihugu tuvuge gushakisha isoko nko mu muri EAC, mu mu bijyana n'ibihugu byo mu burasirazuba bwa afurika
Eh, murakoze cyane ni ikibazo cyiza kuko navuze wenda ngo ujye kurishera ku rugo ariko ndumva ni byiza ko n'ibihugu by'ibituranyi umenya ibyiza by'amavuta y'uburanga n'isabune y'uburanga n'izindi poroduwi z'uburanga aho ngaho nagira ngo ndimo na- nabifashwamo na minisiteri y'ubucuruzi inganda n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba nabo rero gushimira eh, minisita wayo n'ejo bundi ya- yari yaje kuri standi yanjye ejo eh, minisita nyakubahwa minisita kanimba Eh, yari afite n'urugendo yantumiyemo rwo kujya tanzania gushaka amasoko ntabwo banyibagirwa ejo bundi twari twajyanye na minisiteri y'inganda n'ubucuruzi gushaka amasoko mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya congo harimo abo mfitemo ariko twashakaga no kwagura bivuze ngo barimo hari ibyo ni byo nafashwamo eh, na leta y'u rwanda biciye muri minisiteri y'inganda ubucuruzi n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kandi aho hose tujyana eh, hari abo mpa- mpabona bashobora no kumuhagararira hari ibyo bagura kuko banajyanye poroduwi bakazikunda na telefoni zirimo ziraza bavuga ati za poroduwi zawe ni nziza Eh, ndumva no mu burundi rero turimo turabiteganya nari mfite eh, intumbero y'uko mu mpera z'uyu mwaka byibura ibihugu bine eh, byo muri afurika cyane cyane duhereye kuri bimwe mu muryango wa afurika y'uburasirazuba haba habonekamo eh, poroduwi z'uburanga ni niyo ntumbero mfite kandi ndumva bibiri na cumi na karindwi nzabigeraho byanga bikunze
ye none se uwagushaka uwashaka kukubona hari uwari wigeze kubibaza ndakeka ari kasime abaza uwashaka nko kubu- ku- ubufasha kuri wowe ushaka kugira ngo mube mwahura cyangwa se u- abe yakusaba nk'inama yakubona ate hari nka telefoni yagusangaho
Eh, ndabona telefoni mbaye na imeri yanjye Mhm.
Eh, telefoni zanjye ubwo barashyiraho akamenyetso k'umusaraba turabanza kode y'u rwanda akamenyetso k'umusaraba kabiri gatanu zeru karindwi iminani n'ibiri hakaza karindwi kabiri kabiri icyenda gatatu gatanu ndasubiramo ni ikimenyetso cy'umusaraba ushyiraho kode y'u rwanda ariyo magana abiri na mirongo itanu irazi noneho ugatangira karindwi umunani umunani mirongo irindwi na kabiri makumyabiri n'icyenda mirongo itatu na gatanu iyo nimero yanjye ihoraho Eh, ushaka iba no kuri watsapu watsapu mbona yarabyoroheje nabonye rwose na ejeni turimo kuganira tugakoresha watsapu ejo twaraganiraga abashaka kuri watsapu Biroroshye cyane.
n'ubu ngubu yego Eh, halo ye turakumva
Eh, ubwo rero abashaka noneho kunyandikira bakoresheje uburyo bw'ibyuma bigezweho bakoresheje imeri imeri yanjye ni sefasi sefasi iri mu ni- ni inyuguti ya ca hakaza ndabivuga mu kinyarwanda n'abarundi ngira ngo baracyumva hakaza e hakaza a hakaza ha hakaza a hakaza na sa noneho ugashyiraho akadomo rwa arobas gmail akadomo komu bivuga ngo ni sefasi akadomo rwa arobazi jimeri akadomo komu Mhm. ubwo abarundi nabo ndumva ndizera ko bayumvise se- umuntu akoresheje inyuguti z'igifaransa yavuga ko ari ce e p h a s akadomo r w hanyuma j- at gm- ah, gmail akadomo com
yego yego rwose
Ye, twu- dusubire ku Eh.
murongo wa telefone noneho twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika gerard turi kumwe
eko ndabumva cyane nawe ukamutse mutumire mwatumiye ndumva ni umuntu yi- yi- yibungarize mukoreye ibintu byinshi nshaka kumwatsa wewe eko murabona ngo abajene benshi ngamuro isa nke n'ahandi handi muri afurika bageze nk'amashuri ikintu bakora ubwa mbere ni ibintu by'imitahe nashaka kumwatsa wewe kugira ngo ashime kugira atangure iyo ntego yo kujya ku- ku- kujya yavuze akora none we- yabigenze gute yamaze kwiga za kaminuza canke yigiriza mu masomo canke yabi- yabi- yabikuye mu ishuri canke u- u- yabikuye mu kundi- mu bundi bumenyi kuko abantu barashobora kumenya ubumenyi butandukanye hashaka kumubaza nawe nyine abona nawe nyine yakomeye wumva iyo ntego afite nk'intego nziza cyane nawe nyine ntagume yavyigumizamwo arigisha abandi urundi rwawe kugira ngo nawe nyine ruzamuke nunga mu rwanda ndibaza naho nyine ubushomeri bura- burahari arafata abandi ba- abandi rwaruka ruri mu- mu- mu runganwe nawe canke abari inyuma we canke abandi nanye abigishe kuko urumvana umuntu abona afise imigambi myiza afise imigambi irashe urabona nkamuje abajene bo cyane cyane bo ngaha muri afurika urabona ni ahantu innovation innovation vrema iracanyuma cane rwose usanga n'abantu bakora ibintu ntibagira intuzeye nubaka n'amaleta n'amaleta yobafasha nk'abantu baje- bagira izo innovation ikabafatanya namwe ikabafata mu mugongo kuko n'abantu baba baciye akenge kuko kugira ngo wiyumvire nk'ikintu ukore nk'ikintu si uba ubyihaye ni ni ibintu vy'ama- bizana umuvyeyi aba aba yakengukiye none usanga kuko mwabo hanze ibintu vy'ama innovation biri finance les entreprises ugasanga bariko barafinansa umuryo n'ibindi bintu kugira ngo abantu bo muri bagize innovation nyene batere baja imbere yego nawe nyene jakora vrema urabona nawe nyene wi nawe nyine ntaco aguma ivyo avyiryoheramwo ngo nuko agasaba agafaranga arafata n'imfuvyi urabona aha muri afurika benshi benshi benshi urabona nta- ntagira ikibazo na ca ruguru nabifise usanga bagize arafasha umusaruro azokuramwo azowusabitayinije n'abandi arabe nawe nyene afashe imfuvyi- imfuvyi n'abagowe nawe nyene abona ko bizomugira akamaro murakoze cane urakoze gerard ushobora kuba hari ibyo utakurikiye mbere tu yakomeje gusobanura uko yabitangiye uko yabigezeho Eh, ubwo rero igitekerezo cyawe cyo gufasha na- nacyo aragi- yakivuzeho byerekeranye no kwigisha abanyeshuri Ah, ibya- ibyo umubwiye birumvikana ubwo ah, aragira icyo abivugaho nitubona akanya reka tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika rero karigo kuri telefone uranyumva
ndabumva ku ijwi ry'amerika muragumye ngaho ku ijwi ry'amerika turakomeye muri make igitekerezo cyawe turimo kugenda tugeza ku musozo cyangwa se ikibazo ugihine kandi kugira ngo tubone uko tugusubiza
Eh, murakoze cyane nabakurikiranye kuva mu ntango gushyika n'ubu ariko jewe nkora ibitekerezo ndumva yuko uwo mutumire yasiguye kandi ndumva yuko ari mu nzira nziza ariko nashaka ndamubaze uko agereranije ngaha mu burundi cyangwa mu rwanda uko usanga ubutunzi bwifashe abona yuko kwihigira imirimo cyangwa kurondera icyo wokora ndumva yuko yabikoze ari uko ahejeje na- n'amashuri yiwe mbe- mbere na za kaminuza ariko uca usanga kandi nka twebwe ingorane dukunda kuca tubwira wobigize wose ubiye usanga uca uhurirana n'uburyo utanguza bw'ibanze ni ukuvuga i- i- i- aho ushobora gukura kapitale cyangwa umutaye kugira ngo utanguze ibyo bintu nacyo gituma niho na- nashaka a- aduhe umucyo yongera adusigurire yereka tumuhe umwanya ubwo ni n'ijambo rya nyuma tumuhaye kuko hasigaye n'umunota ntiwuzuye Eh, bwana sefasi nshimye umuremyi nagira ngo Reka mbivuge muri mu make ma- rwose mu- mu- mubwire ko Ndavuga mu magambo- mu magambo makeya ndakumva neza Eh,
Eh, ndabivuga mu magambo nk'abiri gusa mhm, Eh, burya mu mugabane wa afurika muri rusange cyane cyane iyo ugeze mu muryango wa afurika burasirazuba ibihugu birimo uhereye ku rwanda igihugu cyacu eh, ni igi- ni ibihugu icyo wakora cyose muri iki gihe cyakenerwa ku isoko kuko ni ibihugu bicyubaka ni ibihugu bigishakisha uburyo byakubaka inganda kugira ngo ubukungu bw'ibihugu butere imbere eh, kandi ni ibihugu bishyize imbere uburezi kwiga abantu bakiga ibikenewe ku isoko numva rero nk'urubyiruko rwajya n'igihe rugiye guhitamo n'igihe rugiye kwiga tukigarusanisha n'ibikenewe ku isoko mu magambo make ni ibyo ibindi kwihangira umurimo ntabwo ari ibintu byoroshye kuko byoroshye byashoborwa na buri wese bisaba kugira intumbero kwihangana ndetse no kumenya gukorana n'abandi Yeah.
numva aricyo kintu gituma kandi no gukora byiza biruta iby'abandi niba uzi ko isabune y'uburanga n'amavuta y'uburanga ari biruta ibyo hanze nta kuntu bitazatsinda isoko biratinda Yego.
ariko za nganda zikomeye zigenda ndagushimiye zibibona.
cyane ndagushimiye cyane bwana Shefa- Stephens nshimye umuremyi namwe twari kumwe mugire ibihe byiza